Iri n'Ijwi ry'Amerika ijwi rya amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane itariki 11 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka ikaze mwese ibintu bije bitagamije ubucuruzi bitagamije inyungu z'umuntu ku giti cye byari bikwiye kuba bitasoreshwa uyu ni shik mbarushimana suleman umuhanuzi wa mufti w'u rwanda iyi nkuru hamwe n'iyerekeye ibikorwa byo gushyiraho abazorongora imigwi y'amatora mu makomine yo mu gisagara cya bujumbura mu burundi hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye tubahaye ikaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na aloise bigirimana
urakoze oriyane cyohereye mu yavugwa muri zimbabwe abaharanira agateka ka muntu mu bumanuko bwa zimbabwe bariko basaba ukuri ku bwicanyi bwabaye mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani bwakorewe abatavuga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa robert mugabe yahoze arongoye ico gihugu abantu bashika ku bihumbi mirongo ibiri nibo bishwe n'abasirikare ba zimbabwe bari baronkejwe imyimenyerezo ya gisirikare n'abanyekoreya ya ruguru igihe emerson munangagwa atwara zimbabwe iki gihe yari umushikiranganji w'umutekano abarwanira agateka ka muntu basavye sentare nkuru y'igihugu gusaba leta gushira ahabona ivyavuye mu matohoza yakozwe na komisiyo yashinzwe ico gikorwa perezida mugabe aheruka gukurwa mu mabanga aravurwa mu bagirizwa ubwo bwicanyi bwabaye hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kabiri n'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'indwi mu gihe c'intwaro yiwe ubwo bwicanyi bwakorewe abanyagihugu bo mu bwoko bw'abandembere bari bashigikiye joshua nkoma yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu mu nyuma agahitamo kurwanya ubutegetsi bwa robert mugabe leta ya somaliya imenyesha ko yuguruje ikigo gikoresha uburyo bushasha bwo gukundisha urwaruka igihugu no kurubuza gushikira imihari y'iterabwoba ya al-shababu na leta ya kisilamu hakoreshejwe ubuhinga bwa none umushikiranganje wa somaliya ajejwe kumenyesha amakuru yatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko ico kigo kizotunganya amasekeza ku mbuga za facebook youtube hamwe na twitter hamwe no mu bimenyeshamakuru vya leta kugira bagarukane umutekano muri ico gihugu wahungabanye haraheze imyaka mirongo itatu ico kigo gishasha gishinzwe inyuma yaho abanyedini muri ico gihugu baneguriye leta ya somaliya ko ataco iri kirakora kiboneka mu kurwanya inyigisho z'iterabwoba zikwiragizwa mu rwaruka zicishijwe ku mbuga ngurukanabumenyi n'iyo mihari ikora iterabwoba imyuzure y'amazi ivanze n'ivyondo vy'imisozi yasenyutse vyarishe abantu bashika kuri cumi na batanu bisambura amazu ataramenyekana ibitigiri mu buraruko bw'igisagara ca los angeles aha muri leta z'umwe za amerika ni muri leta ya california abantu bashika kuri cumi n'indwi bariko bararondera abo borokora nabo nyene barabuzwe irengero kuva ejo kuwa gatatu abategetsi muri ako karere batangaje ko gushika ubu batazi aho bari imvura yaguye mu gatondo ka kare ku munsi wa kabiri niyo yasenyuye imisozi amabarabara yuzura ivyondo ku buryo hakoreshejwe za kajugujugu hamwe n'imbwa mu gutabara abagotewe mu mazu abategetsi bavuga ko amazu atari make yasenyutse ayandi aronekara bikomeye imiriro yo mu kwezi kwa cumi na kabiri yaturiye yongera iratongora amahegitari y'ibiti hamwe n'ivyatsi vyari kuzibira amazi y'imvura ava mu misozi mu buraruko bw'ico gisagara ca los angeles abanyesirayeli bariko barasaba kwihora inyuma yaho e, ku munsi wa kabiri umunyepalesitina yishe arashe umunyayisirayeli mu ntara ya si jordaniya raziyeri shevahe yapfiriye mu bitaro inyuma yaho arasiwe amasasu atari make hafi ya havard girade ni hafi y'igisagara ca nabluse muri ico gihugu ca israeli ambasaderi wa leta z'ubumwe za amerika muri israeli david friedman yavuze ko shevahe yishwe n'umunyepalestina akora iterabwoba umushikiranganji wa mbere wa israeli benjamin netanyahu yemeye ko agiye gukora ibishoboka byose kugira uwo mwicanyi abihanirwe ibiro by'umukuru w'igihugu white house aha muri leta z'ubumwe za amerika bivuga ko raporo ku banyayirani bahohotewe canke biciwe mu mabohero ibabaje kandi bagasaba umwidegembyo ku banyepolitike bose bavugwa ko bari mu mabohero muri ico gihugu ca irani ivyo biro vya white house vyavuze ejo ku munsi wa gatatu biti ntituzoguma duhoze mu gihe intwaro y'igikenyi ya irani ibandanya ihungabanya agateka k'abanyagihugu bayo kandi abategetsi bazokwakirwa n'ivyaha bazovyishura leta z'ubumwe za amerika ivuga kandi ko irani yirata ngo ishigikiye demokarasi ariko ngo iyo hageze ko abanyagihugu bayo bagaragaza akari ku mutima ikabazivya n'igikenye mu kwezi kwa cumi na kabiri rero ku itariki ya mirongo ibiri n'umunani niho abiyamamaza biyamiriza kubaho mu buzima buzimvye ibiturire mu butegetsi bihereza amabarabara mu gihugu cose basaba kandi ko intwaro ishimikiye ku idini rya kisilamu irangira
harakoze mugenzi wacu aloyizi bigirimana kuri ayo makuru yaduteguriye ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda ibitabo bya korani bingana n'amatoni 18 bigiye gutezwa cyamunara n'ikigo gishinzwe ikori ni mu gihe bimaze igihe mu bubiko bitarihiwe amafaranga ngo bene byo babitware ishyirahamwe ry'abayisilamu mu rwanda rivuga ko ibyo bitabo babihawe kandi ko batamenye igihe byaziye ariko ko ubundi iyo ibintu bije nk'impano kandi bitagamije inyungu bidakwiye kurihigwa ikori inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi umujyanama wa mufti w'u rwanda shemba rushimana suleimani avuga ko ibi bitabo babihawe nk'impano n'igihugu cya arabiya sawudite barushimana avuga ko batari biteze ko ibi bitabo bizaza ngo bategure uburyo bwo kwishyura imisoro shemba rushimana avuga ko ibi bitabo bya korowani byari kubafasha mu kwigisha ubutumwa abayoboke b'idini ya kisilamu kandi ko badashobora kugurisha igitabo cya korowani shemba rushimana abwira dijwi rya amerika ko batunguwe no gusanga mu rutonde rurerure rwasohowe na rwanda reveniyu ruriho ibintu bigomba kugurishwa muri muri cyamunara basanga hariho n'ibyo bitabo bya korowani uyu muyobozi avuga ko batunguwe kuko batari bamenyereye ko ibintu bihabwa nk'impano bidacuruzwa bitajya byishyura imisoro ntabwo hajyaga habaho bwa buryo bwo gukuraho umusoro ku bije muri urwo rwego nk'imodoka yabigenewe umuyobozi w'idini ntayisorere akoroherezwa n'ibingibi by'impano ntibitangirweho imisoro ariko ngira ngo byaje kugera ahari birahinduka iminsi ishize hari inama twize kugira mwarayumvise twifuzaga ko iyo ngingo yarebwa ukuntu yazashyirwa mu mategeko ko ibintu bije bitagamije ubucuruzi bitagamije inyungu z'umuntu ku giti cye byari bikwiye kuba bitasoreshwa ngo bibore nk'ibicuruzwa ibyitabo by'iyobokamana byo rwose ku bwacu twumva ari ikintu kidasanzwe twumvaga twaganira n'ubuyobozi bwa dona twavuga atari ko nta hantu hari amategeko harebana n'ibyo ngibyo ku buryo icyo ari cyo ahubwo mwadusaba nuko natwe rero ntabwo uko uko byagenze kuba ngo bafashe icyemezo cyo kubishyira ku isoko ntabwo ibyo twari twiteguye twari twiteguye ko ahubwo twagenda bakatubwira bati ibireba n'ibitabo by'iyobokamana ni ibi tugakora ibyo ngibyo muri miliyoni ziri shemba rushimana avuga ko kugeza ubu batari bamenya umubare w'amafaranga bishyuzwa ariko ko biteguye kugirana ibiganiro n'ikigo gishinzwe imisoro mu rwanda mu gihe byaba byanze abayisilamu ubwabo bakaba bashishikarizwa kugura ibi bitabo ntibijye mu maboko yabo bitagenewe twebwe iwacu ntabwo na rimwe tujya tugurisha igitabo cya korani ariko nyine aho twumviye ko cyageze ku rwego kuvuga ko cyatezwa cya munara twavuze duti ubwo turafatanya n'abayisilamu nk'abo dushinzwe kuyobora nk'abafatanyabikorwa bacu uko tubigenza iba ari n'inshingano ya buri muyisilamu wese ubwabo n'abayisilamu babigiramo ubushake bakaba bafatanya n'ubuyobozi bwabo tukaba tukaba twareba uko tubishyira ku murongo ubushobozi busabwa muri cya gihe cyo kukigurisha umwe mu bayisilamu uwo ari we wese cyangwa se abishyize hamwe bashobora kuvuga bati amafaranga turayatanga ntabwo ari ibintu bishimishije natwe ubwacu kubyumva nyine icyanaremereye ni uko uwabyohereje yabyohereje nk'imana atateganya ko ari ikintu kiri buze kugira amafaranga gitangwa nk'igicuruzwa noneho bigatuma abantu batabyitegura kuko ntabwo ari twe twagitumije iyo tuza kuba twaragitumije tukavuga tuti ibi bitaro n'ubitwoherereze twari kuba twamaze no kubara ngo bizasaba iki bizaca muri iyo nzira niba ari ibyishyurwa amafaranga akeneye tuyategure ariko ubwo byarangiye byabaye igitabo cya korani nk'igitabo twubaha cy'agaciro kituyobora twumva nyine biduteye akantu kumva ngo cyagiye ku isoko rya cyamunara hatagize igikorwa ngo umuryango w'abisilamu mu rwanda utwara ibi bitabo mu buryo bwa vuba byatezwa cyamunara mu minsi cumi n'umunani iri imbere ijwi rya amerika ryavuganye na bwana william musoni komiseri wungirije wa gasutamo avuga ko kugeza ubu ikigo cy'imisoro n'amahoro kitajya gisaba imisoro ku bitabo uyu muyobozi yavuze ko usibye n'uko byaba ari impano n'undi muntu wese wazana ibitabo atishyura umusoro ku nyungu gusa ngo agomba gukora imenyekanisha kugira ngo ibintu byose byose biba byinjiye mu gihugu bimenyekane uyu muyobozi yabwira ijwi rya amerika ko n'ubu abayobozi b'idini ya kisilamu mu rwanda bashatse kuza gufata ibintu byabo barara babitwaye gusa ngo bakwiye kubanza gukora imenyekanisha n'ubwo uyu muyobozi avuga ko nta musoro ku nyungu wakwa ku bitabo ariko ibintu byose biciye mu bubiko bwa majerwa byishyura ikiguzi cy'ubwo bubiko asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuve mu rwanda tujye mu burundi ku munsi w'ejo wa gatatu harashyizweho abazorongora imigwi y'amatora mu makomine yo mu gisagara cya bujumbura ubarongoye ku rwego rw'igisagara sepi meri yavuze ko bashyizweho hisunzwe ubwoko hamwe n'igitsina aranavuga ko hamwe hoba hari uwarenganijwe hashobora kurenganurwa inkuru ya mugenzi wacu diane ndonse ibujumbura kuri uyu wa gatatu niho hashingwa imigwi y'abazokurikirana ibikorwa byo gutora ibwirizwa shingiro bizoba mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu makomine yo mu gisagara ca bujumbura ikomine imwe imwe uko ari amakomine atatu ifise umugwi w'abantu batanu bose hamwe ni cumi na batanu batowe mu madosiye amajana atanu na mirongo itatu n'ane y'abari basavye kuja muri iyo migwi abagabo ni umunani bagizwe na batanu b'abahutu hamwe na batatu bo mu bwoko bw'abatutsi abakenyezi nabo ni indwi bane b'abahutu hamwe na batatu b'abatutsi urongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora mu gisagara ca bujumbura terence bizimana yasiguye ko hisunzwe amategeko asanzwe ari mu ibwirizwa shingiro izo dosiye rero duheje kuzugurura duca tuja mu gikorwa rero nyezina co kuraba rero twisunze amategeko zama nk'ingingo y'ijana mirongo itatu na kane yo mu bwiza shingiro itekanya yuko abahutu batsa kuba mirongo itandatu ku ijana abatutsi mirongo ine ku ijana abagore n'imiburiburi mirongo itatu ku ijana icyo rero cya mirongo itatu ku ijana twe twayikoreko cyane kuko murazi neza yuko hari abantu bavuga ati nyabuna nyabuna hariya mwaduha abagore benshi ariko twebwe iteko ritubwira n'imiburiburi ni ukuvuga ko bashobora kuba benshi ariko bataba n'imiburiburi munsi ya tarani pusi hanyuma icyo rero twagikoze turagikorera ko turaraba kwekiribura abahutu abatutsi ibiki n'ibiki byose intara murazi ko saa kumi na tatu avoma zone cumi n'atatu abatowe baje bava mu mugambwe cndd fdd uri ku butegetsi amizero y'abarundi umugambwe ipona fode bunyakuri iraga iryandadaye amashyirahamwe yigenga hamwe n'abatanzwe n'abajejwe intwaro ariko rero iki gikorwa nticyashimwe na bose bamwe mu bo mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike bavuga ko batahawe ikibanza gikwiye gerard hakizimana arongoye ishyirahamwe rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama ibyabaye uno munsi twebwe ntacyo tubivuga ko kinini cyane ariko kimwe cyo tuvuga ni uko imigambwe isa n'igomba kubyigarurira mu minwe aho biboneka ko amashyirahamwe yigenga adahabwa ikibanza gikwiye muri bene iyo migwi kandi ari nayo yategereza kuvuga ibintu uko biri ari nayo adahengama mu bijyanye na politiki kuko usanga kenshi atari ibyicaro bya politiki turi ko turaharanira mu byo dukora uwurongoye sepi mu gisagara ca bujumbura terence bizimana avuga ko uwumva ko yoba yararenganijwe afise uburenganzira bwo gusaba akarenganurwa mu kiringo c'imitsi itarenga itatu kuva uyu munsi twebwe mu biro tuhari amasaha yose bikeneye ko mudukoresha nijoro tuba tuhari kuko tuhari kubera mwebwe dukeneye ko mutuzanira amadosiye amarekamasiyo yanyu muyazane mufise iminsi itatu cumi na zitatu zirenze nta rekamasiyo zose kandi gutora kuko tuba mu gikorwa cyo gushyiraho bwegu urutonde ntabanduka kugira ngo by'ukwitegure irahira ryabo maze ikorwa cy'igihugu tugitangure hanyuma dukore nk'uko igihugu kibyifuza nk'uko mwebwe abanyagihugu mubyifuza umuvugizi w'umugwi seni ujejwe gutunganya amatora mu gihugu prosper ntagwamiye amenyesha ko iyi migwi ifise ikiringo c'amezi atandatu tukibutsa ko igikorwa bashiriweho c'itoranye zina kizokorwa mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ayo bamwe mu mashirahamwe yigenga hamwe n'abatavuga rumwe na leta biyamiriza ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika arakoze diane ndonse kuri iyo nkuru
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
reka ubu naho tubashikiriza ikiganiro kigufi cerekeye amagara y'abantu uno munsi turaganira ku ndwara ifatira ku rukuba cyane cyane ku kuguru igatuma kubyimba cyane iyi ndwara izwi mu gifaransa nka rsipel ni indwara iri mu ndwara z'umubiri zikomeye kandi zishobora guhitana umuntu mu masaha make cyane twatumiye muganga benjamin ndagijimana muganga ndagijimana akaba arongoye akarere k'ubuvuzi mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura atubwire byinshi kuri ino ndwara bamwe bafise ko amakenga cyane cyane ku kuntu ishobora guhitana umuntu mu masaha make twakira umutumire muganga benjamin ndagijimana ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro mahoro neza murakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe kuri ino ndwara bamwe bashobora kuba batanazi nk'uko abaganga bamwe bamwe bavuga yuko bayitiranya n'izindi ndwara iyi ndwara iteye ite itandukaniye hehe n'izindi ndwara umuntu ashobora kubona ku rukoba rw'umuntu nk'uko mubivuze nibyo n'indwara ifatira ku rukoba ni indwara akenshi umuntu akunda gusanga ku maguru ikunda gufatira ku kuguru ukuguru kurabyimba ugasanga kurashushe hanyuma mbere ugiye no kumbiza ugasanga umuntu arafise isumbi ugasanga umuntu ashobora gutambuka kubera yuko uko kugurumba kuba kubyibye kuba kumerewe nabi
none ayigwara gute imufata gute ni indwara umuntu yandura bifatiye ku gakoko agakoko kari mu mugwi w'imikorobe twita streptocoque streptocoque betaye moritike simwe ndayishyira mu kirundi ariko ako gakoko rero kaba gasanzwe kari ngaho ku mubiri murabona yuko umubiri ari navuga ni nka bariyeri ni ikintu gikingira umubiri w'indani kuja gutandukirwa n'uducafu n'ibiki bitandukanye ugasanga rero ngaho ku mubiri hari udukoko ako gakoko gasanzwe kibire ngaho ku rukoba nta na kimwe kononye mugabo mu nyuma birashika kubera ingene umubiri icyo gihe umeze kakinjira kakinjira mu maraso biciye eh, mu gikomere cyangwa ahandi hantu eh, habonetse inzira gashobora gucamo Eh, ako gakoko rero n'akantu kaba kari ku mubiri murazi yuko umubiri eh, ku rukoba eh, hari udukoko twinshi tu- twiyerereza tuza kugira ingorane ari uko habaye inkororezi runaka bigenda gute iyo kinjiye mu mubiri umuntu kumbure aba yakomeretse canke aba akaba kinjiye Ah.
gute aha urabona cyane cyane ko twasanze igihimba gikarirwa n'ukuguru aha hagati y'amano harashobora kuza agakomere ako gakomere gashobora kuba gatewe na bimwe twita ibimeme nibaza ko abantu benshi bumva ikimeme icyo ari cyo Eh, iyo umubiri woroshe cane kubera ubushuhe hagati y'amano kubera ubushuhe hagati y'amano haraheza aho hantu aga- aka- akatoboka cyangwa hagakomereka ugasanga ari nk'agacafu kari gasanzwe kari ku rukoba kararonsa ingene kinjira indani mu maraso Eh,
iyo amaze kugwara rero amenya gute yuko ari ka gakoko kateye iyo ngwara ku rukoba biboneka gute urukoba rum- rusa gute iyo ako gakoko gatanguye ku- gutembera mu mubiri canke ubwo bucafu ni ibimenyetso aho nyene kuko kuguru eh, novuga igice cyo hasi umurundi kumanuka ku birenge kurabyimba bwa mbere ubwimbe kugatukuriza hanyuma mbere ukamenga kuranasayangana ugiye kuraba Eh, hama rero kukababara ukoze ko kuvuga biroroshye kubona kuko ukuguru amaguru abiri ingene uya- ingene aba ameze urabona ko kumwe kubyimbye gusumba ukundi urabona yuko udashobora kuku- kukunyiganza uko wifuza ugereranyije n'ukundi aho rero birashobora no kuza gutambuka
ubu nta n'umwanya tubashikiriza ikiganiro cya siporo n'imikino mwateguriwe kandi mujye gushikirizwa na mugenzi wacu fidel niyongabo
ku makuru yerekeye inkino muri iki gitondo turi kumwe n'umumenyeshamakuru tarsise tungabosi akurikiranira hafi ibyerekeye inkino ari bujumbura mu burundi twashaka tuvuge cyane cyane eh, ku mugwi reado madrid wo mu gihugu cya espagne umugwi w'igihangange watsinze ibikombe byinshi muri saison iheze ariko muri iki gihe utabyifashemwo neza mu gihe hafi igice cya saison kiko kitera kirangira muri Espagne na cyane cyane ku mukinnyi rurangiranwa akina muri uwo mugwi Cristiano Ronaldo abantu bavuga ko ubunonotsi bwiwe hamwe n'inguvu ziwe n'ububangutsi byaba bigeze hamanuka kuri mwebwe niko mubibona ego menaje co kimwe n'abandi tuganira n'abakurikiranira hafi z'inkino eh, benshi baravuga yuko koko Cristiano Ronaldo uko azwi kuva mu myaka iheze itari mike tukagera muri kino gihe nko muri uno mwaka turavyo rero ngena abyifatamwe muri kino gihe si wa wundi tumenyereye si umwe tubonye mu myaka iheze n'umukerebutsi ariwe asa n'ufata ingingo ku ntsinzi nyinshi z'umugwi wiwe muri kino gihe twavuga yuko n'ukuri ariko arahwama menga atera asubira hasi impamvu nini nini nazo nomenya mugabo icyo bikoze coco nuko umengo kuba kizigenza iwe akiri kizigenza mu murwi Eh, hariho abibaza bati yoba aruhishijwe n'intsinzi zibiri zikurikirana za ligue champion yakinnye inkino nyinshi kandi akina neza canke ko yoba kumbure ariko arakura mu myaka ibyo oya biragoye gutomora neza ico bikoze kubera atatsinda nk'uko yahora ataronka inganzi nk'uko yahora azibona bibamusubiza inyuma we nyene mu mutima wiwe kuko n'umuntu uri kamere kiwe akunda kwibona hejuru ya bose nibaza ko ico kintu kimugutera guterekana ivyo yahora ashoboye hari n'abavuga ko kumbure n'ubuhinga bw'umumenyereza wabo Zinedine Zidane yoba yubakiye ku izo sezo zibiri ziheze yari mushasha bamwemera cyane ariko hari abatanguye kuvyura amakenga ku vyerekeye taktike ziwe ho muhavuga iki aho benshi barabivuga mugabo rimwe rimwe byaranagaragaye kuko mu gupanga abakinnyi hari abakinnyi amaze kugira ibimungu ubona yuko umega ntashobora kubakura mu kibuga ngo azane abandi afise abakinnyi bisanzwe beza benshi cyane gose ariko rero ntakunda kuza arabavanga azana bajya abandi bakiri bato batanguye gusekurura umutwe ngo abashiremwo abagirire confiance abizere nabo babone kwiyemera ko ari abakinnyi nyabakinnyi kuko ubundi arafise abakinnyi boza gusubirira abo bandi bariko barakura canke bafise uburuhe bw'inkino nyinshi cyane bagiye barakina mu kurangiza muri make none witegereje ibintu ukabona aho umugwi Real Madrid uhagaze ubona akazoza kawo bihagaze gute ni ikihe kizoba twe bazosubiriza Zinedine Zidane cyangwa ni ikihe kizo- kizokwirikira ku bwanyu oye cyo mbona cyo cya bwa mbere go nuko uno mwaka uko umuntu yabiraba muri liga Espagne nako Real Madrid isa nuko iriko iravana n'icyifuzo cyo kuba iya mbere muri liga y'uno mwaka icyo ni kimwe cya kabiri Cristiano Ronaldo kariko turavuga nawe ikindi kimutera n'amakenga agasuherwa akagira akabeho ni ukumva amazina ariko aravuga nka Neymar ko ashobora kuza amaze kuza biraboneka yuko yoba atuko ariko aratamugwa n'abandi mazina amwe amwe avugwa ba Eden Hazard n'abandi baca bamutera amakenga hanyuma eh, Zidane yaragize amahirwe aratwara eh, Ligue des Champions zibiri zikurikirana akaba yarayatoye ko ari umumenyereza wa mbere w'umufaransa abyifashemo neza iyo bakorera hirya no hino hanyuma mugabo ntacobuza yuko kumbure abamugaba abashebuja ko bashobora kumuhindura ariko nabyo nibaza ko bamuhindura kuko baracamuha amanota menshi cyane Eh, no kurindira ahubwo nibaza ko hazoba impinduka nyinshi mu byerekeye ihiganwa riheze mu kwa gatandatu icyo bita reshanje mu matransferi mu marekiritima kugura abakinnyi bashanje no kugurisha hazoba ibintu bimwe bizotangaza abantu benshi murakoze yari tarsisi tunga bose umenyesha amakuru akurikiranira hafi ivyerekeye inkino ari bujumbura mu burundi twariko turavuga ku vyerekeye ibibazo umugwi real do madrid wo mu gihugu ca espagne ufise muri iki gihe n'ibibazo vy'umukinyi rurangiranwa wo muri uwo mugwi eh, cristiano ronaldo turagushimiye kuri iki kiganiro urakoze murakoze cyane
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda erika bax ragos yasuye umudugudu wa ruvugizo uri mu murenge wa kinazi mu karere ka huye mu rwego rwo guteza imbere ibikorwa igihugu cye gitera inkunga bigamije kurwanya imirire mibi muri urwo ruzinduko rwo ku itariki ya gatanu z'ukwezi gushize yabonye uburyo gukurikirana imikurire y'abana bikorerwa ku rwego rw'umudugudu hamwe no kugaragaza imyitwarire myiza y'ababyeyi n'abita ku bana bagaburirwa neza ambasaderi Bax Lagos yanagize uruhare mu kwerekana ibikoresho byifashishwa mu gukora uturima tw'igikoni mu kimeze nko kwigishiriza umuhinzi mu murima yahaye abaturage ibikoresho birimo ibyo mu gikoni anafasha mu gutanga indyo yuzuye ku bana bitabiriye iki gikorwa mu kwezi kwa cyenda ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika i kigali yahaye ikigo francois xavier banyo inkunga y'ibihumbi magana abiri na mirongo itanu by'amadolari ni ukuvuga miliyoni magana abiri na cumi z'amafaranga y'u rwanda yo kuzamura imirire kimwe no kwita ku isuku n'isukura byose bigamije kurwanya imirire mibi mu mirenge cumi n'ine yose igize akarere ka huye mu ntara y'amajyepfo uyu mushinga uzafasha abana bagera ku bihumbi mirongo itanu na bitatu bari munsi y'imyaka itanu n'abagore ibihumbi icumi bonsa n'abatwite uzanashishikariza abagabo kwita ku mirire y'abana babo ni umushinga watangiriye mu murenge wa gishamvu mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize ukaba uzarangira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda iyi gahunda ni imwe muri porogaramu yagutse ya guverinoma ya amerika igamije kwihutisha iterambere ry'imirire binyuze mu kigega usaid cy'abanyamerika cyita ku iterambere guverinoma ya amerika ifasha mu guha imbaraga no kwagura ibikorwa by'abaturage mu kurwanya imirire mibi mu bana bato no mu bagore batwite n'abonsa kimwe no guteza imbere umusaruro w'ibihingwa mu bice bitandukanye by'u rwanda leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko yishimira gukorana n'u rwanda nk'umufatanyabikorwa ifasha abaturage barwo kugera ku mirire myiza bakeneye
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika turabashimiye muri studio i washington dc mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndashimiye fatuma kalala rimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije mugire umunsi mwiza kandi mubandanye mwumviriza radiyo mukunda ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.